بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسي كنا كواي سيرة رسول ربي صلى الله عليه وسلم ka kuɗani afre su'o ka kuɗani sade su'o e, amma eegalla eega darsi kuɗani lamme su'o keessatti waaye hijira an booda argame hijira lamaan jiddutti hijiraan dura waggaa shana fa'aati ka boodallee waggaa torba fa'a keessa ture jidduu sanitti namni lama gugurdaan islaamee islaaminaan jarri lamaan islaamte sun akkaataa jiruu rasuulaaf alayhi salaatu wassalaam warri sahaaban rasuula rabbii ridwaanullaahi alayhim itti jiraatan jirjire dubbiin sun qureesh rifachiifte isaan ka ummanni muslimaa ka alatti bahee kararratti rabbii ifii gabbaru kun akkaataan kun isaan rifachiise rakkoo san keessa jiru hijiraa lammataa argamee akkuma armaan dura himne san warroota duraan amantii islaamaa rakkisu kana gugurdoo hunda isaaniif harkirra gudda'aa ijoolleen isaanii warra hijiraa baheerraa tokko taate namuu madaaye jechuun namuu mataa ifitti madaaye dallansuun duraan nabi muhammadiif alayhi salaatu wasalaam saxaaba irratti isaan oofan namuu mana isatti deebite namuu wal shakke dhiirsi niitii shakke niitiin dhiirsi shakkite abbaan ilme fii shakke maal ijoolleen duraan nagoma qabdan ati jettu ka'anii ardha kuunisi jiraa bahe kuunisi jiraa bahe kuunisi jiraa bahe gaafa jedhan namni wal shakkutti gore dubbii tana duuba ta akkanatti jirtu qureesh dubbii tana baay'ee yaaddofte gamanaan madoofte muslimaa kun akkana faca'u jira duraan dhokatee mana bakka namni hin beekinetti rabbii gabbaraa amma ammoo karaa irratti bahee masjida keessatti rabbii gabbaruu eegale kun ammoo nama baay'ee ilafuudha nama duraan gowwaa homaa quban qabne miskiina waan kana quban qabne hedduutu arga ka argeen gaafata ka gaafate itti hima warri ka itti himan fudhatu mala lammataa wanni guddoo isaan dallansiise akkamitti jari lallaaftuun tun mooticha habasha'aa ka waggaa hagam isaan kabaja'a wajjin jiraatan harkaa jirjiiranii sammuu isaa qabatanii akkamitti mootichi guddichi sun wanni jarri tun deemtuun dhugaa jarri tun dhugaa qabdii in qarqaaraa bira dhaabadhaa isiniin deebisuu jechuun isaa baay'ee qureesh rifachiifte walgeenii waldaa isaanii guddichisan irratti yaalii irraa boodaa haa goonuu jedhanii walgayan jenne yaalii san cutbaa ibnu abi rabiica cutbaa ibnu rabiicaa erganii cutbaan rasuula rabbitti dhaqee jenne kalee dubbannee ture darsii keessatti waa haga tokko keessaa tasii taate filadhu jedheen waliigaltee goonaa waliigaltee jechuun amantii tantee tana dhaabii nurraa lakkisi jechuudha waan barbaaddu kaan hundaa fudhadhu mootummaa yoo barbaadde mootii si goona hiyyummaa yoo harkaa si qabatte dureessa taata horii waan qabnu maraa sii kennina dhukkubni harkaa si qabatu si wal dhaanna eega rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam achirra dubbanne egaa nama tokko yoo wal dhabanii namni tokko mootummaa takka duraan jirtu sistama tokkotti ka'e qabsoo takkaan irratti ka'e irra qabsaa'e yoo mootummaan tun osoo humna qabdu osoo isarra jabdu'u osoo injifachuu dandeettu osoo humna qabdu yoo mootummaan tun waliigaltee keessatti waan hagana gayu kana irra fidde namni addunyaaf deemu tokkolleen diiduu hin danda'u mee namni tokkolleen qabsoof ka deemu koota ati nu bulchi yoo jedhanii namni diiduun jira waan jiru sin fakkaata hin jiru abadan yoo koon nu bulchii ka diidu taate maal maal godhaa qabsaa wayyuure koodhatummaan nu bulchi takka yoo jedhanii namni diidu tokkolleen hin jira kitaabni barsiisaa jiru kitaaba siiraa rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam seenaa rasuula rabbii barsiisaa jira kitaaba barsiisaa hin jiru akka sammuun kitaabatti nu hidhamtu hin barbaanu sammuu teenne fira banaa qabdu qissuma rasuula rabbii tana caqasuu barbaanna callaa بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا kitaaba tokkotti dhaan qabdu jechuu kiyya baarakallahu fiik duuba yoo namni tokko ka qabsoo addunyaa tanaaf deemu biyya feete haa taatu koottu abboo mootummaan sun osoo laafin osoo waraanni isii akkasuma jiru osoo namni isii jaalatu koottu walii galla badiin feenu lolan barbaannu koo walii gallaa jedhaniini waliigaltee sanirra waan hundaa si kennine koota ati nu bulchuu jedhaniin diida namni tokkollee diidu rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam diide maaliif diide kaayoo tantee talafaa kaateef san lakkisi jedhaniin amantii islaamaa rabbiif deemeen rabbummaa san jalaa dhayi addunyaa si kennanne kootu jedhee rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam rasuuli rabbi maal jedhen alayhi salaatu wassalaam qur'aanuma irra qara'e maanguddichi qur'aana kaan dhageenna maal jedhe dhe rifatee qiyaasa male waan qur'aanni jedhu kana galeef qalbii isaa fuudhe qur'aanni kun rifatee qureeshitti deebi'ee aboo nama kana wajjiin rakkoo irraa dhaabne lolarraa dhiifne isaaf ummata biraa walitti haa dhiifnu jedheen duuba hoo yoo inni ummata hundaa aalama hundaa ka injifatu taate maal goonaa rakkannaa jedhe isa walimaan deemu male boleessa keenna yoo ka ummanni sun isa ajjeese isarraa isa balleessu taate rakkoo namanun tahintu itti rakkatee nu harkaa cabse nurraa cabse wannu barbaannu san jedhe dubbiitaan qureeshin diddee waliigalteen hagas irratti cabxe achirraa ka amma darsiin keenna ka arraa haga edaa hagas dubbannee turre namna moo darsiin kun dabre hunduu ikhwaanii daqiiqaa kudhaniin boodatti yeroo hundayyuu marsa keenna masjida dot arg irratti caqafachuu hin dandeettan baarakallahu fiikum siiruma rasuulaa dhuftanii alayhi salaatu wassalaam lakkoofsuma darsii guyyaa sanii kudhan bakka kudhanii saddeeffaati namuugaa akkasitti insha allah hayya insha allah namu orgi komii miti orgi niraanfa baaraka allahu fiikum jirratti yeroo wanni hani kun argamte ee baaraka allahu fiikum alwarbe masjidii miti masjida masjida masjida yeroo wanni hagni kun argamte abbeeraa isaa abu xaalibii dubbiin galte ee ka boodaa kanatti kun abu isaaq maasha allah baraka allah fiik dubbiin galtee fi maal jedhe qureesh eega madaan hagana geettu isii tubxe qureesh madooftee jirte amma gara hundaanuu madoofte ijoollee isaaniitti harkaa baqatte mootichaa fi mootiin duraan isaa waliigaltee guddoo qabaniin harkaa deebi'e warri baqate kun bakka jabduu takka ta isaanirra jabduu ta dhaqoo argate warri gugurdaan hoggaan isaanii ka waraanaa namni lama harkaa islaame amantiin jarri tun lamaan tun islaamte haga tokko girdoo taateef sahaabaa lallaafoo duraan as keessa jiranii ummanni sahaaba'aa zaahira rabbii ifii gabbaruu fuula isaanii duratti eegale dura dhaabatanii quraana qara'uu eegale waliigalteen isaan muhammad waliin alayhi salaatu wassalaam amma oofan kun cabxe qureesh ammaa qiyaasa malee miidhamte kanarratti abbeeran isaa kun maal jedhe tarkaanfiin lammataa tatti aantu ta qureesh gootu rasuula ajjeesuu jedhe rasuula ajjeesu wanni biraan hafne waliigalteen deemtu hin jirtu dubbiin ammoo jalaan ganda keessaa harkumaa jabaataa jirti biyyi alaa ardhaa habashattu harkaa bahe bor ammoo faarisi harkaa bahun mala gaafkaan ruumit harkaa bahun mala ollaan hunduu harkaa bahun mala qureesh qureesh ammoo ummata daldalaan jiraatu tokko daldala kana meeshaa biyya tokko irraa fidanii biyya biraa geessan biyyi ollaa hanteetii yoo si harkaa baate bakki tun duraan lafa oorruu qabduu lafa horii qabduu miti rakkoo gugurdoo isaan mudatu mala kanaaf amma tarkaanfiin itti aantu ta isaan kaasan rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam ajjeesu osoo dubbiin tun hin argamin dura abeera rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam abii xaalib fira ifii walitti yaame banii abdimanaaf jedhama wasti isaaniiti baniin abdimanaaf tun balbala lama ta walit dabalamte banii haashimiif banii muxalib jedhani warra zakaan fudhanne kana banii haashimiif banii muxalib walit dabalanii banii abdimanaaf jedhaman warri haashimiif warri muxalib muxalibiin kun baay'ee nama dogoggorsa rasuulli warra muxalib kanaa warra haashim kana akkami dhabbeera akaakayyuun isaa muxalibii akkamitti muxalib ta'uu dhabee haashim ta'eentu nama wareersiti diqqu muxalibiin asirra baanamu kun akaakoo rasuulaa sanii miti abbeeraa akaakoo rasuulaati rasuuli alayhi salaatu wasalaam muhammad ibn cabdillaah ibn cabdilmuxalibii miti cabdulmuxalibiin sun abbeeran isaa tokko maqaan cabdulmuxalib muxalibiisan duuba warri kun balbalti tuu warra muxalibsan tuun ammoo warra haashim walit dabalanii bani cabdimanaaf jedhama warra kana lamaa walitti yaame maanguddichi kam ka yaamu abu xaalib beera rasuula abbaa aliyyi walitti yaamee rakkoo jirtu itti himi waan bu'uun malullee itti himi qureeshta akkasiin caldhiftuu miti muhammad ajjeesun mala haa tiksinuu jedheen hundi isaaniitu sanirra walii galan nama tokko male tokkichi eenu abu lahab abbeera rasuulaa mujrimtichi san sun silaa diina rasuula haa tiksinu irratti keessatti hin argamu inni wal gayanii maal jedhan hundi keenna abu xaalibii kanatu oddoo guddoo qaba oddoo abu xaalib kana keessatti wal geenne muhammad illee as jidduu keenna qubsiifnee asitti haa tikfannuu jedhanii walii galan yoos qureesh dhageette dubbii taan ajjeessaan duraan isaan ajjeessuu yaadan sunis harkaa batte harkaa bannaan maal jedhan amma kora labsan amma kora sabaa labsan kora sabaa kaan irratti balbala tana lakkisan balbala banii abdimanaaf tana ni lakkisan qureeshaa kakaa walin yaaman maal jedhan amma murtii takka guddoo qureesh guutuun warri biyya makkaa qubatu kun guutuun murtii takka gosa tanarratti haa fudhannu jedhan gosa muhammad ajjeesuu nu dhoowwite tanarratti murtii takka haa fudhannu hidhanii walii galan murtii taan dabarsan murtiin tuun seera biyya makkaa kanaaf duraan tumamee jiru faallesiti waa hedduun faallesiti makkaa tana keessatti namni hin zallamamu jedhee seerri barreeffame harama rabbiiti nama miidhan jedhee barreessa harama rabbiiti ji'a ammoo muharram keessa namuu walin miidhu jedhanii barreessan ji'a afur haramni walin miidhu ji'a rajabii ji'a dhulqicdaati ji'a dhulxijaati ji'a muharram ji'a afraan kana keessa namni tokkollee wal ajjeesuu hin danda'u walit duuluu hin danda'u gosti wal loltu yoo ji'a afraan kana gayan lola dhaabanii wal keessa godaanan aaduma guddoo duraan jirtu tun seera duraan tumamee jiru kun garuu namni zulmii hin deemu yoo zulmii ifii tanaan nama miidhuu barbaade seerri duraan biyyaa tumamee jiru kun homaa mitiin jirjiirama seera jirjiiraniituma fedhii ifii san hujirra oolchan guyyaa isaan walgayan tokkoffaa ji'a muharram walgayan guyyaa tokkoffaa ji'a muharram bara torbaffa'a erganiinsa rasuula rabbiirra alayhi salaatu wassalaam bara torbaffa'a walgayan walgayanii waan dabarsan akka banuu gosa amma banii abdimanaaf tanaan akka oodan oodan jechuun akka namuun dubbanneen namuu waa ittiin gurgurre namuu waa irraan binne namuu ittiin heerumsiif namuu irraan fuune waan tokko jechuu magaalaa guutuu keessaa waa bitachuu hin dandayan akka ajabatti oodaniin dhugumaan hujiirra oolchan waan irratti waliigalan san barreessanii akka gosa saniin namni tokkollee waa tokko hin kennineef waa tokko ittiin gurgurre jedhanii barreessanii haga yoomitti haga isaan muhammad nu kennanii muhammad ajjeef nutti ajaa'iba murtii taan dabarsanii irra waliigalanii kacbaa bananii keessatti hidhan waliigaltee tana kacbaa keessatti hidhan wanni kacbaa keessatti hidhame hin diigamtu aadaa isaaniitti namni tokkollee hin diiguu hin danda'u zulmima kana bar haqa godhan yoo fedhan zulmima nama zallaman kana namni zaalimaa yoo nama zallamuu barbaade haqa godhan akkas egaa nama karaa haqarra jiruun ooduun gaafas eegalte eegasii gaa silaa addunyaa keessa qaba akka haqamu iraaq jettamu liibiyaa jettamu suudaan jettamu afgaanistaan humnoota somaaliyaa moo iiraan moo lubnaan moo falastiin garuma feete deemu hedduu gaa bakki oodanii silaa ummanni gosa sanii kaafiraaf muslimni isaanii hunduu wal ga'ee gosti rasuulaa jechuudha wal ga'anii hundi isaanii rasuula jalatti galanii rasuula rabbii tiksan sallallahu alaihi wasallam waggaa sadi ji'a tokkoo miti ji'a sadii miti waggaa tokkoo miti waggaa sadi akkasi jiraatan waggaa sadeen kana keessatti waan ilmi namaa takka achiin duran argin hundaa argan namni waa tokko bitachuu hin dandeenye lafti lafa oorruu qabduu miti laf midhaan namaa bahanii miti daldalaan jiraatanam yoo waa tokko namni sittin gurgura asirraan bitanne waan haga qaban fixatanii horii haga qaban nyaatanii gogaa nyaatanii baala mukaa nyaatan waggaa sadi wanni ajabsiisu mee muslimni isaanii silaa ajirii rabbi biraa argata ajirii saniif akkasi dhobsa mee kaafirri isaanii maaliif akkamit akkasi dhobsuu dandaya wanni nama ajabsiisu san wani nama ajabsiisu isiisan namni tokko yoo rabbiif waan tokko dalage beekamtu lubbuu ifiitiif waan qabu hundayyutti baasa yoo ammoo rabbiif dalaguu baate hoo yoo rabbiif dalaguu baate gosummaaf sabummaaf dalaga jechuu amma isaan jabeen isaanii nama ajabsiisa namni tokko waan tokko ka rabbiif hin dalagin akkasitti jabaatuun isaanii osoo tokkoon isaanii harkan kennetii waggaa sadi akkasirra turan waggaa sadiin booda namtichi tokko qureeshaa warra nama mimmiidheetu maree ummanni qureeshaa martuu nagayumaan jiraataa gosa takkitti isaan malee maqaan isaa hishaam ibnu camrii jedhama nama kabajaa qabu dubbii tana jibbe qiyaasa malee dhokatee halkaniin waa diqo dhihana faageessaaf gaafkaan akkamitti waliigaltee tan akkamitti diigaa yaadee sammuu ifiitiin dubbiin dubbii isarra jabdu'u tahuu arge yoos maal jedhe nama barbaadadha jedhe dubbii tanarratti qabsaaya jedhe een namni akkana jedhu kun hishaam ibnu camri jedhama maqaan isaa hishaam ibnu camri jedhama maqaan isaa namni kun deemee nama tokko maqaan isaa zuhayr ibnu zuhayr ibnu abi umayya ka jedhamu ka gosa abii jahliifaa warra banii mahzuum isatti dhaqee maal jedheen isa kana adaadaa rasuula rabbittu dhale haati kaan inta abdulmuxalibii dhale haati isaa kanaafuu eessumman isaati itti dhaqee zuhayr akkana dhihana nyaattee quuftee wayaa uffattee deemtaa warri eessumman kan keetii akkasin rakkatanii waggaa sadi cazaabamanii ati akkana qaranii taa jedheen maal godharee jedheen waan makkaan guutuun irra walii galte makka dhabi sifira kan keeti abii jahliin adeera kan keetii kun jedheen osoo eessumman isaa odoo jarri tun eessumman isaa taate akkanan godhu jedheen odoo warra eessumman isaa warra abaduufa ati koottuun oodnaani ati jetteeni sirraan fudhatu jedheen kijibdaa deemsiin jedha ati maa irraa fudhatte jedheen bodubbin narra guddoo qofaa kiyya maal godhuu danda'eeree jedheen qofaan kee homaan godhini ati qophee qabda anan ee qophee qaba jedheen ani illee si waliin jira lamaan keenya hojjennu irra jennaan nu lamaan keenya qofaa waa hojjechuu hin dandeenyu nama biraa nu barbaadu jedheen nama biraa tokkotti muxcim ibnu adiyyi jedhama nama gaarii inni kun kaafira keessaa nama gaari ka rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam yeroo inni xaa'if irraa deebi'e nagaya kennuufii jiru isa kana muxcam ibnu adiy muxcamii kana dhaqee hime muxcamileen irraa fudhate garuu maal jedheen namni tokkolleen ka yaada kana fudhate kan armaan dura fudhate jira jennaan een jira jedheen eenyu jennaan ana tokko jedheen takka jennaan namni biraa jira jennaan een jira jedheen eenyu nan zuheer ibn abi umayyaa jedheen nama saddetaan jechuu amma abboo ka afraffaa deemnu barbaad jedheen ka afraffaa nuu barbaad jedheen achii ka'ee nama biraa tokko abilbaktari jedhama abilbaktari ibn hishaam jedhama isatti dhaqee hime inni isin fudhate nama hagam jennaan nu nama afur jedhee nam ka shanaffaa nu barbaad jedhe nama kullee ka shanaffaa nu barbaad jedheen achi deemee nama biraa tokko ammallee zam'aa bin al-aswad jedhama isa dhaqee dubbate namni biraa jira jedheen een jira jedheen nama hagam jennaan nama afurii siin shan jedheen hayaatti nu kaasaa jedhan halkan wal ga'anii wal mari'atanii akkamitti cabsinaa guyyaa mar'oo yeroo qureesh wal geettee haasawatti gorte jara shanaan gara gara taa'an tokko as taa'e tokko achi taa'e tokko achi taa'e tokko as taa'e acheesanii ka moggaa kaan jiruttu ka'ee dubbate hishaamtu dubbate ka'ee akkamitti obboloowwan keen osoo balleessaa tokko hin balleessin waggaa sadii afaan qabne beelan dhuman nu duratti nu uffannee nyaanne quufnee qananiinaa zulmii wanni kun kacbaa rabbii keessa jirra nu harama rabbii tiksinaa zulmii tana firraa haa dhiifnu obboloon keenya haa rakkoo tanarraa fuunu jedhe inni akkas jennaan abii jahliin kilafa otaalee kijib deedheew kijib du'u dubbii humne tan teetii olii dubbatte jedheen sun waan dhiirti dubbattu malee waan ati dubbattu miti gattaa jedheen maanguddoo biyya waliigalee kaayate tana waan ati hojii tan teetiiti agas inni jennaan zuheeriin kun harka ol fuudhe moggaa taane ol ka'e inni dhugaa baanaa ka kijibusi jedheen abii jahliin firisallee guyyaa duraa katabamtelee nun jaalanne dharaan walii galtanii katabdan ammallee fudhataman qabdu nu biratti jedheen inni hagana dubbannaan muxamiin kun moggaa taanii ol ka'e dhugaa jarri lachuu dhugaa baantii ka kijibusi maanguddichaan jedheen hagana jennaan abulbaktaariin kun amalbaktaariin kuulleen kan irra jabees zamcalleen kan irra jabees kana laalee abijahliin kun qiyaas malee aqila galteef aboo dubbiin dubbii halkaniin irra wal mari'atanii marii dabartee irratti waan mari'atamee dhumtee dubbii dhumtee ammoo waan isin dandeettaniin jedhe garuu bakka saniin maaltu mul'ate qureesh bakka lama dhaddaan cabxee wal loluu heddi jechuttu ifa bahe qajeela warri tokko humnaan cabsuu fedha warri tokko humnaan irra diduu fedha ka dubbiin akkasin rakkoontu lafaa kaatee namuu if qopheessu sani jiru rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waxyiin rabbiitti dhufte abbeeraa isaatiin waan jedheen waraqaa isaan barreessanii irra walii galanii ka'baa rabbii keessa kaayan san rabbiin guddaan rirmee itti erge rirmee nyaattona beektanii rirmee rabbi itti ergee waraqaa san hundaa nyaattee dabarsite waan isaan irra barreessan hundaa dabarsite jecha rabbii qofattu bismika allaahumma jedha warri waa barreessu bismika allaahummaa san qofattu hafe jedheef maqaa rabbii tokkichi calata fi kun martuu dhume sila amma ka'baa keessatti rirmee seentee waan nyaattu aadatti jaarsi akkasi yennaan rabbi siin jedhe ee yennaan dubbiin addaan baate jedhen jaarsi achii deemee manguddoo linaa yaamaa jedhe manguddoo qureesh bari yaamaniif yeroon ilmi obboleessa kiyyaa muhammad akkana naan jedhe jedhe yoo dubbiin inni jedhe tun dhara taate isini kenninaan ajjeeftan jedheen yoo dubbiin inni jedhe tun dhugaa taatee rirmeen ka nyaattee dabarsite taate rabbiin guddaanuu isinii himi akkasin dhara qabdani akka nu dhugaa qabnu zulmi nurraa kaasaa jedheen duraanuu maanguddoon amma rakkoo guddoo biratti harkaa isaan qabaa miti dardarri itti ka'ee jira dardarri magaalaa keessa deemee waan kana facaasaa jira kana amma sababaa godhanii dhugaa baantaa dubbii gaarii dubbatte nu yaasaa jedhan walumaan deemanii ka'baa bananii yoo laalan kunoo akka inni jedhe hunda rirmee nyaatte dabarsite bismika allaahummaa qofatu achirra hafe garuu imaana nama rabbiin guddaan imaana kenneef qofatu amantii argata waan takka saniin hin amanne warri rabbiin isaan amanu feeneef akkasitti san irraa kaasan dubbiin achi dhumte achi dhumtee warri gaa achirraa as deebi'e waggaa sadi mana hidhaa ka ajabaa keessa gosti guutuun turte qabsoochuun bar amantii tanaaf namni waan hin tahin hin qabu waan waggaa sadi ka nyaanni hin jirre ka dhugaatiin hin jirre ijoollee achi keessa dhalate irraa abdullahi ibni abbaas fa'a achi keessa dhalate odoo rakkoo sun deemaa jirtu dubartii rakkoo san keessa baatte rakkoo san keessa deettu mee cinqee kan geettu jira rabbi kan sodaadha wani nyaatan takka hin jirre wani dhugan hin jirre cinqiin sun namoota maanguddo'oo baay'ee miite keessattuu ka akka abbeera rasuula rabbi abii xaalib kana abii xaalib yeroo san waggaa saddeettamii waha umriin isaa nama waggaa saddeettamii waha umriin isaa gaye ka waggaa sadi rakkoon akkanaa isa mudatte hagamta akka laafa hagamta akka dhukkubsataa beekta gaasila dhukkubni ittuma heddummaate itti heddummaate achi dhigaa sadarkaa yoom du'aa namni yeroo hundayyuu ima eegu takka ta'e tan taanan qureesh walgeette guyyaa tokko maal jedhan aboo maanguddichi kun du'aa jira yoo maanguddichi kun du'e muhammadiin baay'ee baay'ee wali bu'uu jiraanna yoo nu wali buune heger ummanni arabaa maqaa nu balleessa lakkisanii haga abbeeran isaa du'u eeganii gaafa adeerri isaa du'e itti ka'an nuun jedhanii maqaa nu balleessanii osoo inni jiru waan tokkorratti walii haa galluu jedhan waan tokkorratti walii haa gallu jedhan maal jedhan duuba wanni takka ittiin hidhan walii gallu tam dhaqnee mee jaarsa kanatti maanguddoo qureesh gugurdoo nama digdamii shan balbala hundarraa nama irra jaba'aa wali qabanii nama digdamii shan abii xaalibitti argan abii xaalibitti argan ayyaa jaarsana atis amma du'aa jirta rakkoo nuuf ilma obboleessa kan keetii kana jidduu jirtu haga siin geettu ni beekta rakkoo tana ta akkana jirtu dhiftee nu biraan du'inii nu araarsi jedhaniin nu araarsi jedhaniin maalirratti araarsa amma laal waliigalteen isaanii taa irraa booda waggaa sadi dura rasuula wajjiin alayhi salaatu wassalaam isaan godhan waan feete fudhadhu amantii tanu irraa lakkisi gaafa duraa dubbataniin amantii tana nurraa dhaabi jedhanii waan takka illee siin kenninu gaaf duraa san indite waggaa torba turanii waggaa torbaan booda waan feete fudhadhu mootii feete tahi waan feete filadhu horii feete filadhu amantima nurraa lakkisan ilaa haga isaan gabbu'an gartee mi'am waggaa sadi sababaa san beelaf rakkoo hagam geettu mudate ardha maal jedhan ardha rakkoon sun takkaillee hin jirtu ardha rakkoon sun takkaillee hin jirtu ardha maan guddichaan atummaa waan feetirran nu araarsi jedhanii laafaan jechuu qiyaasa malee namni tokko yoo ejjennoo qabaate ejjennoo tante sochii takka keessatti ejjennoo bareedduu takka qulqulluu dhuga'aan ati itti amantu takka yoo qabaatte bubbeen takka illee socheessuu hin dandeettu namni faallaa kan kee dhaabatu sun deemee deemee deemeetuma bakka ati feete sanis dhufa ati iman jarjarin ejjennoo bareedduu qabaadhu ejjennoo dhugaa takka rasuula rabbitti dhufanii nu araarsi jedhanii takka nu araarsi nu araarsi jechuun dubbii xiqqoo miti rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam naa yaamaa jedhe muhammad yaamanii dhufe rasuuli rabbi yoo inni dhufe kunoo qureesh guutuun akka jirtuun takkanaafne as taa'an maal jedhe yaa ilma obboleessa kiyya gosti tantee guutuun akka jirtuun kunoo dhuftee si dura dhaabatti jedheen maaliif dhufan waliigaltee barbaaduuf dhufanii maalirra waliigalan jechuu amma atillee waan kanarraa haga tokko gabbuutee isaanilleen haga tokko gabbu'anii namuu nagayaan akka waliin jiraatu jechuudha. Atillee waan garii ta'e isaan rakkiftu amantii keessaa lakkiftee isaallee rakkoo garii ta'e sirra xoofaa jiran tana sirraa lakkisanii akka namuu nagayaan waliin jiraatu waliigalteen tana. Amma nama amma waggaa sadi rakkoo hagam geettu keessa bahee gosti guutuu waliin cabxee namuu waliin beela'ee rakkatee gabbahe yoo abboo nagaya walii haa kenninu siin jedhan wallaahi amantiin ta rabbiiti abboo nagaya dura nama nagaya argatettu rabbii fi gabbaraa dura nagaya argatuu nu barbaachisaa waggaa sadii ka biraa beelad deebi'uu hin dandeenyu jedheetuma silaa namni waan hundaa laaffisa akka nu beeknutti silaa yeroo rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jedhanii saniif dhufanii dha yaa abbeeraa kiyya ee jedhe saniif gostantii wal dhufteef sanii waan sanirra gaari'ii waan isaan dhufaniif sanirra waan gaari'ii yoo ta irra laaftu'u ta sanirra gaarii yoo harkaa qabaadheef narraa fudhatu jedheen maal jedheen jecha tokko qofaa jedheen jecha takka ka afaaniin jedhamu jecha kana yoo jedhan adunyaa guutuu harkattiin qabatanii isaan adunyaa bulchan jecha kanaa kana harkaa qabaaf jedheen dubbiin diqoo dubbii maajii koo hin fakkaate falfala koo hin fakkaate sihri dubbiin waa nama isaan waa nama seenatiin abuu jahli as dhaabata takkitti maan waan itti fakkaatte jecha tokkicha kana jedhee aalama guutuu ammootii ta'ee fi bulchaa maanguddicha abbeeran isaan cal'ise abii jahli lafa utaalee jecha tokkoo miti jecha kudhan sii kennina jedheen tokkoo miti yooma waan deemtuun kanatti nurraa lakkifte jechi tokkichi sun maal jedhen ka addunyaa fayyaa nu bulchuu ni dandeenyu sun maalii jedhen laa ilaaha illa allah jedhaa jedhen hagana jedhe bes jecha tokkicha kana qofa yoonarraa fudhattan jecha tokkicha kanaan aalama guutuu bulchitanii yeroo inni akkana jedhe abiyyahli fuulli isaa jirjiirame qoreesh guutuun dallaname wanni nu waliin dubbatuu barbaannuu tana lakkisi'ii fi ammallee deemtee deemteetuma sanuma nu deebiftaa jedhaniin أجعل الآلهة إلها واحدا ربين هندو مناك أمن كان هندا دي بفتي تقوت ولد دي بسو بربادا حقنا جده walii galteen guyyaa saniitis achirra cabdee batte gaaf kaan abbeeran isaa dhukkubni lakkumaan itti jabaate lakkumaan itti jabaate guyyaa tokko rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yoo inni abbeeraa isatti dhufu abii jahliif maanguddoon hamni tokko achi jiran rasuulli rabbiitiin maal jedheen yaa abbeeraa kiyya jecha tokko qofaa naa kenni jedheen kalimaa takka callaa jedhi laa ilaaha illa allahu takka callaa jedhi akka rabbii kiyya biratti shafe'aa si fuudhu akka rabbii kiyya biratti sii kadhadhu rabbi sii kadhadhe shafe'aa si fuudhu jecha tokkicha kana narraa fudhadhu jedheen wani nama rifachiisaa haala abii xaalib kana na rifachiisan qiyaasa malee nama waggaa hagam amantii tana ittise amantii tana difaa'e amantii tana jabeessee qarqaaree bira dhaabate sababaa amantii tanaa hagam rakkate bu'aa ammoo rakkoon sun qabdu tokkollee hin argatin akhiratti la hawla la quwwata illa billah aliyul azim amantii tanaaf hagam hojjete wanni inni hojjete hunduu habaa mansuuran tahuun amanuu dhabuun isaa qiyaas malee nama rifachiifti kana rifate rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam yaa beeraa kiyya jecha tokko qofaa jedhe naa jedhe jedheen haga siin rabbi bira sii dubbadha guyyaa qiyaamaati maanguddoon qureeshonni hojii dhabdee isaan achi tatta'aniif san maanguddichi mootii gosa isaati yoo inni yoo inni muslime gosti isaa hunduu muslimuun mala kanaafuu yoo inni islaama ta'e kanaafuu achi taa'e achi taa'anii isa dura taa'anii akka inni amantii tanarraan deebine godhan yoo inni hagana jedheen abi jahli maal jedheen yaa abu xaalib amantii abbaa kan keetii lakkiftee amantii waan isii hin beekne seentaa jedhen karaa abbaa kan keetii hin jirjiirin jedhen aadaa abbaa kan keetii lakkisin jedhen gama kaan inni muhammadtu taa'a laa ilaaha illa allah jedhaan gama kaan inni taa'e kun karaa abbaa kan keetii karaa akaakayyuu keetii lakkisin jedhaan namuu gara garan hojjeta'a jira muwaafaqaan ta rabbiiti rabbiin guddaan kararran kenne jechi inni boodaa jedhe jechi inni boodaa jedhe karaa akaakayyuu kiyya irratti du'aa jedhe agas jedhe san irratti du'e رسول ربي عليه الصلاة والسلام قياس ملك qiyaasa malee yaaddawan ka duuti abbeeraa isaa qiyaasa malee isaan miite in isaan kufrirra du'uun miite isaan yaachifte isaan ammoo duraan qureesh hundu sababaa isaa isa saalfatti wanni hundu amma bakka namni hundu irratti jaynoome namni hundu itti ka'e tumbarti isaan miite akkana jiran yeroo gabaabdu'un booda ammallee haati mana isaa dhukkubsatte hatiijan isin isin duute waggaan sun waggaa kurnyaffa'aati ergamiinsa rasuula rabbiirraa alayhi salaatu wassalaam waggaa kudhan waggaa kudhan amantii oofechuu yeroo san waggaa kurnyan san keessa waggaa kudhan ka innuu rakkoo jechuun dandeete guutumatti rakkooti amma ammoo waggaa kana keessa caamal xuzni jedhama waggaan kun matuma isaatiifu waggaa rakkoo jedhama waggaa rifannootaa jedhama waggaa yaadaa jedhama yaada qiyaasa hin qabne gugurdattu isa mudhate haadha mana isaati ta waggaa hagam gormuu taatee fi jiruu hagam geettu waliin dabarsanii waggaa digdamii shan wajjiin jiraatan osoo guyyaa tokko hin dalanii ijoollee hagam irratti lakkifte akramte ijoollee hagam irratti lakkifte akramte san yaada hagam gahu isa ka duraan ummataan yaaddawa'aa jiru yoo mana keessaa ammallee rakkoon hagana gahu si mudatte yaada hagam gahu waggaa kana bifa saniin magaalaa san keessatti jiraachuu dadhabanii magaalaan isaan miitee ummanni isaanitti ka'ee rakkatanii keessaa mala biroo barbaadatan eessaaf eessatti mala san barbaadatanii darsii itti aanu keessatti yoo rabbiin guddaan ee jedhe waliin baranna haga darsii san keessa wal geennu nagaa rabbi irratti nu jiraadha وجزاكم الله خيرا والله سبحانه وتعالى أعلم بكم سهندو كربي قد